hi guys welcome back to another OGs guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as always come back to watch my video my people today video na about Iyabo Ojo and Funke Akindele for those of you una will be see on no know Iyabo Ojo Iyabo Ojo now one of the Yoruba actress wey be say she do act Yoruba movie she done there for the Yoruba movie industry for a long time and she also dey act English movie so my people For those of you now will be saying, I don't know Funke Akindele. Funke, Funke Akindele na one of the Yoruba actresses. We say she dey always she dey act Yoruba movie and she still dey produce her own movie by herself. So my people, hmm, this one na good news to the Yoruba movie industry. Say Funke Akindele and Iyabo Ojo, they finally said to my people, hmm, they even hug each other. This one show say, hmm, good things na one dey happen for the yoruba movie industry now na so this matter take go una know say funke akindele and iyabo ojo dey quarrel dey get misunderstanding sotey funke akindele call out iyabo ojo call out funke akindele say funke akindele pay blogger to bring down Tony abraham movie wey new release now funke akindele also dem new release omogeto which that omogeto a lot of people watch the omogeto now even the omogeto sef funke release he collect award on top of that omogeto my people now funke i the matter come dey for ground a lot because yabo ojo say funke na pre ten der say funke akindele dey like to bite people for back say the kind person wey funke be for social media no be e be for real life so a lot of people bash yabo ojo for dragging funke out that time so my people now yesterday way we see that they do they they dem wan give funke akindele award iyabo ojo na im dem put for the position to call funke akindele out We be say na she would need to present the awards to funke akindele make una see the way god take they do something the same movie wey be say dem quarrel put the same movie now funke akindele get award on top so Iyabo Ojo hug Funke Akindele after he hug Funke Akindele wey dem comot for there she still carry Funke Akindele post her picture tell am congratulations for the award wey be say Funke Akindele win a lot of people talk say yabo Ojo get good heart because yabo Ojo talk say she dey very very happy to hug Funke Akindele while many people see feel say yabo Ojo dey seek attention no the people wey be say dey organize the award they they know some fit no get idea say they they are too really the fight but god just get the way till they do him own thing Now yabo Ojo now e him called Funke Akindele name come out now dem present now she also present the award to Funke Akindele and they are two hug each other for stage so they they smile together my people so this one a very very good thing and again Iyabo Ojo no end am for there she still carry Funke Akindele post am for her page to let people understand say fight don finish as long as say na dem fit hug each other so she still post the picture so a lot of people now come dey reason say ah una know say because of this movie Funke Akindele feel say Toyin Abraham then copy am for the movie because that time too uh, eh, Toyin Abraham release one movie wey be say e wan still be like uh, resemble Funke Akindele which is na ya eh, funke akindele eh, toyin abraham movie e really dey different from funke akindele the same date wey be say Tony abraham put her own movie na so na still the same date na im funke akindele still put her own so that one make Yabo ojo feel say funke akindele no dey wish her colleagues well say whether funke akindele dey jealous so now the truth of the matter be say there are two now Don't come say all these things so that they fight for na nothing at the end of the day funke akindele collect award and e good the way yabo ojo carry you e know, only just hug funke akindele for the place e just still do waiting, carry picture of funke akindele, akindele post am for her instagram page to congratulate am to let am know say she dey happy the fact that they fit hug each other and also she present award to funke akindele na she also call her name to come outside so my people this one na very very good thing and e good like that because if their two start to dey talk to each other their fans go really like am because e no go make sense wey be say their fans come dey see say their two dey get quarrel their two dey get problem a lot of people feel say yabo ojo congratulate funke akindele because of say funke akindele win award no Yabo Ojodo sef don still fair win award before so I'm not sure say na because of say Funke Akindele win award na e go make Yabo Ojo congratulate Funke Akindele because now she present the award to Funke Akindele and she also hug Funke Akindele they are two nine both hug each other so definitely if you know they talk to person and the person present award to you at the same time on una two hug each other ah uh ah -uh. This life no hard reach like that. o oh. fight no be say you go just fight e na just enter grave no so she still go ahead to do wetin to post nkakidele picture just the way she take congratulate other people wey dem win she still post the picture to congratulate funke akidele say she dey happy for funke akidele so all these fights wey be say their fans come dey fight now dem come see say dem don finally settle so we hope say dia eh, fans no still bring pepper into see add pepper to this matter wey dey for ground because everywhere peace don dey Yabo ojo and mercy aigbe don dey talk? Why Yabo ojo and funke akindele too all my people as i come across this news na to make i carry am here to come share am with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on next time bye guys my next video bye guys